riri mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yisamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mahoro nshuti bakundi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi tubandanya tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwirakwiza ikiza cy'umugera wa korona turabaha ikaze mu kiganiro irwanyu mu ntara cy'uno munsi ugiye gushyikirizwa nanje aloise bigirimana umuhuza w'abarundi edward nduwimana amenyesha ko uburundi bwateye intambuko ihambaye muri demokarasi nyuma y'aho ejo ku munsi wa mbere hatangarijwe ibyavuye mu matora turaba ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye mukaba ingene batoye imigambwe eh, mu butandukane bw'amoko n'ibindi ikigo gihambaye cyane abanyepolitiki n'abandi bandi batadufatira ko bakabona yuko indya n'abarundi bagiye barashiramo byavuye ku banyepolitike hamwe zabo muri aya makuru kandi turagaruka ku byo bamwe n'abandi bashikirije inyuma y'intsinzi y'umugambwe cnddfdd muri aya matora turasimbira no mu rwanda aho hari bagura amatari baraye bakuwe mu mabanga yabo duhere iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi niyo ngabo amakuru yo hirya no hino ku isi tuyafite muri aka kanya duhereye ku yerekeye afurika aho muri somaliya aho indege itwaye imfashanyo mu gisagara ca kansadere mu mpanuko bushira uburengero bw'igihugu yarashwe n'abagwanyi b'umugembwe c'ukururukirako yarigeze ku birometero biri hagati ya bitanu n'indwi umuntu avuye ku kibuga c'indege yari igiye kururukirako igihe yaraswa n'abagwanyi b'umugwi al-shabab ibaba rimwe n'igice cya nyuma byayo byarononekaye yamara yarashoboye kururuka neza ntawakomeretse yamara ibitoboro bibiri vy'insoro vyarashobora kuboneka kuri iyo ndege kubw'umukuru w'igisagara ca kasandere iyo ndege yari yakodeshejwe n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe ibifungurwa pam yari itwaye ibifungurwa bigenewe abapfasoni n'abana mu gisagara ca kasandere ikibuga c'indege co muri ico gisagara kigenzurwa n'inteko za leta ya somaliya hamwe n'inteko z'igihugu ca etiyopiya zifatanije n'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu ntango z'uku kwezi iyindi ndege itwaye imfashanyo mu gisagara ca baradal mu bumanuko bushira uburengero bwa somaliya yarakorowe abantu batandatu barimwo abanyasomaliya babiri n'abanyakenya bane barahasize ubuzima hari ku itariki zine z'ukwezi kwa gatanu Aha tukiri muri afurika abasirikare eh, b'ibihugu vya cote d'ivoire na burkina faso bakoreye hamwe ibikorwa vya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu zikorera hafi y'urubibe ivyo bihugu bisangiye zisha bikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu umunani zifata abandi cumi na bane nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca cote d'ivoire ku munsi w'imana burkina faso n'ibihugu bihana imbibe vya mali na niger mu karere ka sahel mu burengero bwa afurika biriko birwanya intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi al qaida na leta ya kiisilamu iyo migwi yarongereje inguvu zayo kandi iriko iragura ibice ikoreramwo igihugu ca cote d'ivoire gifise ubwoba bw'uruhagarara n'ubwicanyi vy'iyo migwi bishobora gutandukira ku butaka bwacu burkina faso cote d'ivoire na niger vyatanguye gukorera hamwe ibikorwa vya gisirikare ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa gatanu abasirikare ba cote d'ivoire bagera ku gihumbi bari muri ivyo bikorwa Aha tukiri muri cote d'ivoire abana ibihumbi n'ibihumbi bambaye udufukamunwa barasubiye ku mashure ku munsi wa mbere mu gihugu cote d'ivoire nico gihugu ca mbere co mu karere ko muri afurika mu burengero gisubiye kugurura amashure inyuma y'uko yugawe mu kiringo c'amezi abiri kubera ikiza c'umugera wa corona cote d'ivoire ifise abantu ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo irindwi na batandatu bemejwe ko bafise umugera wa corona nyamara abategetsi b'ico gihugu barishimiye ko abanyeshure bashobora kwigira hamwe atangorane inyuma y'uko hafashwe izindi ngingo kurushiriza zerekeye isuku bamwe mu banyeshure batangaje ko bari bafise ubwoba mu ntango yamara inyuma y'uko babonye ko ingingo zijanye no kwikingira zubahirijwe ubwoba bwaciye buhava bisa n'uko ibihugu bibanyi vya cote d'ivoire izokurikiranira hafi ingingo y'ico gihugu yo gusubira kugurura amashure kugira birabe niba idashobora gutuma ibitigi vy'abandi umugera wa korona vyiyongera abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe indero muri cote d'ivoire bamenyesha ko batafashe iminenegwe ivyerekeye iyo ngingo bavuga ko bategerezwa kubona ko abanyeshure baheraheje amashure yabo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu karere ka afurika dukubitire ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho joe biden abonwa ko ari we azosekura umugambi w'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika yaserutse ahabona ku munsi wa mbere inyuma y'ikiringo kirenga amezi abiri ari ku munsi wo kwibuka abasirikare b'abanyamerika baguye ku rugamba irya nyuma yari yagiye habona hari ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatatu igihe yaharira kuri televiziyo n'uwo bahoze bahiganwa ku ruhande rw'abademokrate Bernie Sanders Biden yatangaje ko anezerejwe no kubona ko avuye mu nzu yari yagumye imuhiri we mu gisagara ca Wilmington muri leta ya Delaware mu ntumbero yo kubahiriza ingingo zigenewe gukingira abageze mu zabukuru no kwirinda ikwiragira ry'umugera wa corona Biden atangaza ko we n'umupfasoni wiwe bavuye imuhira mu gihe gusa bagiye kugorora imitsi rimwe na rimwe kuva hagati mu kwezi kwa gatatu ku munsi wa mbere we n'umupfasoni wiwe bashize urugori rw'amashurwe ku cibutso c'abasirikare b'abanyamerika baguye ku rugamba mu gisagara ca Newcastle muri leta ya Delaware Biden yavuze ko batakwiye kwigira bibagira ukwitanga kw'abasirikare baguye ku rugamba
urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiyumvira kandi mu rwanda kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mu burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu na metero mirongo itatu n'imwe ndetse na metero mirongo ine n'imwe turi no ku rubuga rwa interinete webutatu radiyo yacu akadomo kome na fesibuke bewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu amakuru mu karere tuyahereye ku burundi inyuma y'aho umugwi seni utangarije ibyavuye mu matora yo kuwa mirongo ibiri y'uku kwezi umuhuza w'abarundi edward nduwimana arashima ingene ayo matora y'uyu mwaka yagenze ekumana amenyesha ko aya matora yerekanye ko abarundi bamaze kurengera ibibazo by'amoko urabye uko ibyayavuyemwo byagenze kurikira umuhuza w'abarundi edward nduwimana ni intambwe ihambaye bahejeje kwerekana muri demokarasi nishimira cyane cyane abo bose bagize uruhara kugira ngo iyi ntambwe ishyikwe ko na cyane cyane nyerecyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe nk'uko mubizi yari asanzwe afite uburenganzira bwo gushobora kuyitoza mugabo akagira ati reka demokarasi imbatare tureke ubundi mu mugambo akomokamwo agende kuyitoza turakeje kandi abo bose bagize uruhara muri ano matora cyane cyane umugwiseni abamenyesha amakuru n'iyindi migwi itandukanye kuko baragize uruhara rukomeye cyane kuko mu bizi rwego umuhuza abarundi twari twakoze amanama atari make n'iyo migwi baba abanyamigambwe amashyirahamwe atandukanye twagize amanama mu ntumbero yo kubahimiriza mu matora meza tukaba dushima rero yuko ikuba twakoze itabaye ibipfa gusa bigaragara yuko by'ukuri bose bagize uruhara kugira ngo n'amatora agende neza turakeje kandi rero abarushije abandi muri ano matora na cyane cyane duhereye ku buserukira umugambwe cndfdd n'abashingamateka bose bashoboye gusubiza abandi tubakeza ariko kandi tunatera n'intege abo bandi batashoboye kuronka amajwi nk'uko bayifuza bumva yuko muri demokarasi iyo urushijwe uno mwaka amatora azokwamaba bitegure mu kindi kiringo kugira ngo nabo baze baronke amajwi nk'uko bayifuza aya matora kandi aratwereka ivyigwa bitari bike novuga nk'ivyigwa nk'ayo bicanke bitatu jewe byankoze ku mutima ubwa mbere na mbere uko nabivuze ni intambwe ya demokarasi ihejeje gutsimbatara mu burundi uravye ingene abarundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda byose birashoboka kuko nta warazi yuko abarundi bokwitunganyije amatora mwene uku ataburyo buvuye hanze ngo ashobore gutungana mwene uku ni ikigo cya mbere gikomeye cyane ibaza yuko ari intango nshasha mu gihugu cyacu Burundi ikigo hagira kabiri nakuyemo ni uko hari ibibazo mu Burundi biriko birarangira uravye ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye mukaraba ingene batoye imigambwe mu butandukane bw'amoko n'ibindi bya bibazo bavamvye basezerano y'arusha mwabonye yuko by'ukuri bene biriko biratora inyishu ni ikigo gihambaye cyane abanyepolitiki n'abandi bandi bakaza gufatira ko bakabona yuko indyana abarundi bagiye barajamwo byavuye ku banyepolitike babi bagiye bashakishwa ku nyungu zabo ikindi kigo novuga nacyo ni ikijanye na demokarasi bigaragara ko abarundi bamaze gutahura inyungu zabo kuko uravye ingene batoye wasanga batoye umukuru w'igihugu ugasanga ahandi bagutoreye umushinga amateka atandukanye n'umukuru w'igihugu bigaragara yuko bamaze kumva akamaro k'inzego zivuye mu matora kuko ashobora kugira ati uyu nk'umukuru w'igihugu yongereye akamaro ariko uyu nk'umushinga amateka n'ava umugambwe wundi yongereye akamaro tukivuga kuri aya matora abakandida bakiriye bate amajwi y'imfatakibanza mu gihe senere ya kabiri ivuga ko yibwe muri iprona ya gatatu bo barashima mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru aratubwira ibindi umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndfdd ari nawo watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce indwi kw'ijana uvuga ko ushimira umugwi seni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari vyoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo evariste ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mu ituze bongere biteze imbere mu gihugu c'abibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka evariste ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko intsinzi yiwe ari intsinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kubaka uburundi bushasha intsinzi si intsinzi y'umugambwe senari defudede n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokarasi n'abayemera bose mu burundi muri afurika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyiyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yagenze neza muri rusange tubifurije kubandanya ingendo ya demokarasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze intsinzi y'umugabo crdfdd ni intsinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nicyo gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ivyiyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu umugambwe cndfdd uhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyiyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo uyatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira akabisi n'agahiye vyanye biranga uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikurako ico ceyi bumve ko uburundi ari igihugu cabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe cndfdd ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubera ikimenyetso c'ubumwe ntihagire uwukindaga uwundi canke ngo yigunge umwe wese nasabikanye n'abandi utwo afise gutyo uba umunezero w'abarundi bose n'umugambwe iprona watahukanye ikibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu ku ijana wamaze kugira ico ushikirije abere gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye umugambwe iprona wongera koko amatora yabaye ari ikimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi usaba umukandida evariste ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu gaston sindemwo umukandida w'uwo mugambwe iprona arashima nawe nivyavuye mu matora agashimira abadasigana ari bo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asaba abarundi kuguma batekanye uwugiye kuba umukuru w'igihugu nawe evariste ndayishimiye kwihatira ku guteza imbere igihugu naho biri uko umugambwe senere waronse ikibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice mirongo ibiri na bine n'agace kamwe ku ijana uragaye ivyatangajwe na seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo watahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro icyo bikoze yavuze ko hakiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza bitekanijwe ko ibiharuro byatangajwe na seni bizorinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho uzoba atashimye ibyavuye mu matora azoca yitura inzego nk'uko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre Claver nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika umugambwe senere wabaye wa kabiri ku majwi yifata kibanza ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'umwanya w'abashingamateka bariyamiriza ibyaraye bitangajwe na seni mugenzi wacu frederike nkundikije yaganiriye n'umuvugizi wa senere terance manirambona avuga ko bagiye kwitura ubutungane twebwe nibyo twabyumvise ibyo mu kubura amatora batangaje ariko kandi byadutangaje rwose kuko twabonye kubera amatora yagenze amatora itariki mirongo ibiri yaranzwe n'ibi n'utunenge twinshi cyane kandi dukomakomeye kwerekana neza yuko abantu batashoboye gutora bigenza mu mwidegenzo umugambi usene utashoboye gukurikirana mu mwidegenzo hisunzwe amategeko ko batariko aragenda kenshi rero usanga n'ibiyavamo bica biza tutabona neza iyo byazananye bitisunze ishaka ry'umunyagihugu na cyane cyane n'ibyakurikiye n'inyuma y'amatora kuko twabonye kuko hari ku bintu amajwi yavuga ukuntu akura iriya umwe akavuga ibiyava na biriya urumva yuko ibiyava nkoreseza bigahita bitira amakenga menshi cyane ikintu none mugiye gukora ni ikihe muri iki gihe amategeko arategekanya iyo umuntu atanejejwe n'ibiharuro byashyikirijwe ategeka uko bigenda tuze kwitura inzego zibijejwe byazo kandi nk'umugambi wa senete ko turabitunganya tuzabikora twisunze ikiringo amategeko ategekanye mu gihe eh, sentare ijejwe gukurikirana ivyerekeye amatora itobuzuriza itobashiriraho mushaka umugambi mufise n'uyuwe twaba twirengera akarimbi kuko twe tuzoyiha icyemezo dufise hanyuma nawe ndazi afite uko itunganya akazi kayo ubu rero kwiyumvira ko ibyo gufata ingingo iyi n'iyi yanjye tuba turenze numva ko tuturenze akarimbi kuko icyo gihe ntikiragera tunaza gusa tubasaba ko tuzofata akanya yuko ibyo twashyize babyiga bakabiha bice hirya n'ino maze ukuri kukajya aho kwateza kujya ataguhenga mubwira iki abantu baba bibaza ko mu gutemera amatora muba mubaye nk'ahandi hose cane cane mu ntara ya afurika aho uwatsinzwe kenshi na kenshi atemera ko yatsinzwe Ego siko biri kuko tuzo- tuzokwerekana ivyemeza dufise kandi n'ibindi vyinshi twavuze tubivuga vyaranze ibintu bibi vyinshi vyaranze amatora tuzovyerekana nuko rero si ukwanka gusa vyo umuntu yanke ariko ni uko tadufite ivyo turiko turishimikiza kugira ngo twerekane ivyo vyose bitagenze neza bigatuma amatora ibiharuro bya- yavuyemwo bitaba vy'ukuri ivyo n'Igihugu binashikirije rero ugasanga bica bituma haba n'inkurikizi mbi ziri na bene ibyo kuko nta gihe nta kuntu umuntu iyo bavuga ko amatora agenze neza tukumva abantu bacu bariko baragirirwa nabi nibo tuzobereka hirya nino mu gihugu bariko bara- bariko barahihitwa urumva nta kuntu umuntu yatsinda amatora acagaruka aze gufata nabi no gukubita no kubomora ingoro z- z'umugambi bahiganwe kandi koko aba- aba azi neza ko yatsinze biciye mu nzira itomoye umukandida w'umugambwe ipona ah, vice perezida wa mbere gaston sidimwo ya umugambwe w'ibaronse ikibanza ca gatatu yakeje umukandida evariste ndayishimiye yatowe akaba ata kintu na kimwe yavuze cerekeye amahinya abaye mu matora keretse ivyo yise akaburungu canke agakwabo aho muhavuga ko ikimwe oya n'uburenganzira bwiwe kuko afite uko yabibonye afite uko yabibonye ni uburenganzira bwiwe kuko yahiganwe ibyo kumbure yaro- yabonye ku ku rubuga byaramuhimbaye bimuhimbaye ibyo n'ibisanzwe Eh, mani irambona terence umuvugizi umugambwe senere murakoze cane rwose ku kanya muhaye iradiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe tukivuga kuri aya matora kandi mbega abanyagihugu bo babona ayo matora ashobora guhindura imibereho yabo muri iyi minsi ni nkuru radiyo ijwi rya amerika yafashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi tuyishyikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda imbere y'uko hatangazwa ibitigiri by'ifatakibanza vy'ivyavuye mu matora uruja n'uruza mu gisagara ca bujumbura igihe c'isaha icenda zo kuri uwu wa mbere gwasa n'ubwo ku masaha y'igihe c'isaha cumi na zibiri z'umugoroba abantu bariko baranyanagasa baja ku gituro c'amamadokari atahana abantu hagati mu makaritiye mu gihe kuri ico gituro ubutonzi arindiriye kurindira imodoka yahora hamara amasaha abiri mu masaha yo ku mugoroba kuva isaha cumi na zibiri kuri uyu wa mbere imodokari kugira yuzure vyafata umwanya muto cane ukaba nkako aho isoko ryacu ryaciye ku mabarabara atandukanye yo mu gisagara amaduka yari yugaye ari menshi hakiri kare umwe mu baraheje kugaragara avuganye n'isoko ryacu atifuje ko afata amajwi ku mvu z'umutekano wiwe yasigaye ko batashe kare kuko atawuzi ibiza gukurikira ubundi nyene yavuze nk'uko ati vyoba vyiza twegereye imihana hakiri kare abanyagihugu batarumva uwatsinze abafata ingendo ziva mu gisagara ca bujumbura ku gituro co kuri kotebu nabo bari bagabanutse ayo masaha y'inyuma y'umuhingamo uwariko aja mu ntara ya muramvya nawe nyene yasiguriye isoko ryacu ko vyoba vyiza bugorovye yashitse mu nzu kuko atabuze ibiza kwaduka mu mashi- mu mishamirano imaze iminsi hagati y'abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abari muri senere kukaba nkako uyu mukenyezi wo mu ntara ya cibitoke aho baheruka gutemana n'imipanga avuga ko batorohewe muri iyi minsi agasaba uwatsinze kubakingira aha turabangamiwe bikomeye kuko nta mahoro dufise akanya n'akanya batubwira ko umusenere wese ahari ari ugupfa rwicwa twebwe tukaba tuzi yuko umugambwe umuntu aba urimwo atohohoterwa kubw'umugambwe kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko umwisindada yavuze uti uwo utsinzwe ntibatsindaho uwo batwaye yuko yotwarira abarundi bose akaba se barundi ntitwari tuzi yuko abazimya b'umuriro baca baduhinduka ngo abaseneri ni gupfa none abaseneri uwo mugambwe ubu nitwe twawushizeho cyangwa tuwitabira nk'uko iyindi migambwe yitabirwa ni uko rero twebwe tugasaba abajejwe umutekano ni ukuri ko bogira icyo bokora abajejwe intwaro bakagira icyo bokora tukaronka umutekano kuko ntaho tufise duhungira amakuru ku bijyanye n'umutekano muke ari kandi n'abajejwe kuwucungera mu masaha yo ku munsi w'ejo ku mugoroba imodokari za kizunguzungu z'igipolisi kirwanya imigumuko zipakiye abapolisi bambaye nk'abari mu ngwano bitwaje n'ibikoho biremereye n'ibitera imyuka yokera mu maso bari kubazunguruka mu makartiye ya jabe na nyakabiga umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume bunyoni nawe yari yagabishije abazohungabanya umutekano inyamiramabi n'aho bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano nubwo umushikiranganji munyoni yavuze uko ntikibuza ko umutekano ubandanya utosekara mu turere tumwe tumwe kuva habaye amatora kuri uyu wa gatandatu igrenade yaratewe mu ntara ya kirundo ku mutumba kiri wo muri komine ya bugabira ikomeretsa abantu batandatu inkoho zaraye ziravuga mu ntara ya bujumbura umunsi w'amatora abantu babiri barakomeretse uwundi araborezwa igufa mu ntara ya cibitoke mu ijoro ryo kuri uwa gatandatu nyene umunyagihugu avuga impamvu afise ubwoba bazanye imipanga ibiri kuko nabo bagabo bari babiri bavuga ngo abasenere bose bo muri ako gace bagomba abafise inda bose babaferomboze ingorane kandi zihari hariho abasendezi tubana bamwe bamwe bagomba babyina bavuga ngo ngo nimutere inda abagore banyu ngo bavyare imbonerakure tuzi yuko imbonerakure arizo zene gihugu gusumba igipolisi amakuru ijwi rya amerika ryashoboye kuronka mu zindi ntara ni uko hari abatangwe guhohoterwa kubera bagirizwa ko baratoye umugambwe senel nko kubuzwa kuvoma amazi ku banyagihugu bo muri komine rugazi mu ntara ya bubanza ahandi naho mu ntara ya ngozi abanyagihugu bavuga ko bahurikiye muri cndfdd n'abari muri senel muri komine nyamurenza babandanya gushamirana baterana amajambo bamwe bavuga ko batsinze amatora abandi bavuga ko bibwe ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha abajejwe intwara muri izo ntara ukuntu zizobonera umuti w'ivyo bibazo ntizafata telefone
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro mu rwanda uwari guverineri w'intara y'amajyaruguru gatabazi jean marie vianney hamwe n'uwari uw'intara y'amajyepfo gasa na emmanuel barahagaritswe ku mirimo yabo na perezida kagame kubera ibyo bakurikiranyweho asumta kaboyi aradushikiriza inkuru irambuye itangazo ryatanzwe na minisitiri w'intebe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rivuga ko aba bayobozi bombi perezida wa repubulika yabaye bahagaritse ku myanya yabo kubera ibyo bagomba kubazwa bakurikiranyweho ntabwo higeze hatangazwa ibyo aba bayobozi bakurikiranyweho nk'uko byari biherutse gukorwa ubwo wari minisitiri w'umutekano mu gihugu jenerali patrick nyamvumba nawe yahagarikwaga ku mirimo ye yaba we ndetse n'aba bayobozi b'intara kugeza ubu ntawe uzi icyo bakoze barimo gukurikirana gukurikiranwaho benshi basomye iri tangazo bazindutse bagira icyo bavuga babinyujije ku mbuga nkoranyambaga abandi babikoraho ubusesenguzi cyane cyane abakoresha radiyo bamwe bati iyo tubonye impapuro z'umuhondo ziturutse kwa minisitiri w'intebe turikanga abandi bati uyu mwaka nta mikino twabonye banduhungire he twabonye ba evode uwizeyimana twabonye ba diane gashumba tubonye gatabazi tubonye gasana ba dr isaac munyakazi ni accountability ibyutse ifite ububyutse bwinshi cyane itihanganira agakosa gatoya cyangwa se amakosa abantu bafataga nk'asanzwe bikaba byahindutse ni abantu bongeye gukora nabi ngibyo ibintu tugomba kuzasuzuma tugashyira ku munzani ariko tugashimira nyakubahwa perezida wa repubulika udashaka abantu badindiza iki gihugu yewe uyu mwaka twawuraguye tuwita gute ugitangira hakuna mukezo abandi bagiye bagaragaza icyo bari bazi kuri aba bayobozi bahagaritswe cyane cyane bagarutse kuri gatabazi jean marie vianney wayoboraga intara y'amajyaruguru nk'umuntu wakundaga gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga nk'abanyamakuru benshi yakundaga guha amakuru mu gihe bamushakiye bemezaga ko yari umuyobozi ucisha bugufi ndetse hari n'abagaragaje ko bababajwe cyane n'uko yavanywe ku mirimo ye abakoranye na gatabazi kenshi bo bavuga ko kugeza ubu bakibaza icyo uyu muyobozi azize uyindi bwaniri defonse nabo bariraga uyobora radiyo ishingiro ikorera mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru akaba koko avuka mu karere ka gicumbi natwe yaje kuri radiyo iwacu agatanga ibiganiro kugeza ubu navuga ko tutaramenya neza icyo azize usibye ko abantu bose umuntu yibaza byagenze gute byagenze gute bikaguma aho ngaho cyakora nahoze nsoma na twita ye avuga ko hari ibyo navuga ngo asabira imbabazi umukuru w'igihugu n'umuryango fpr inkotanyi acyakora nanone iyo umuntu yemeye ko hari ibyo asabira imbabazi ntabwo ari kenshi twabonye abayobozi bakurwaho ngo bapfe kujya kuri twitter bavuga ibyo ngibyo abenshi baravugaga bati ndashimira umukuru w'igihugu natwe nk'abanyamakuru turacyakomeza ku cyangwa ngo gushakisha amakuru kuko ni amakuru agoranye bavuga ngo aragoranye iyo urwego rw'ubugenzacyaha rutaravuga ngo rwatangiye akazi ntabwo wahamagara umukuru w'igihugu ngo umubaze uti kuki wakuyeho uyu muntu icyo gihe ni ukuvuga ngo niyo makuru umuntu ategereza ko ashyirwa ahagaragara ni guverineri gatabazi bakunze kuvugwa cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu n'ubwo na mugenzi we gasana emmanuel nawe yakuwe ku mirimo ye akenshi abahagarwaga kuri gatabazi bavuga ko bazamwibukira ku buryo yakoreshaga imbuga nkoranyambaga cyane cyane twita ikintu ngira ngo gatabazi azibukirwa cyangwa se n'ubu azakomeza kwibukirwaho ni uko ari mu bantu bakoreshaga twita cyane icyo cyo navuga ngo igihe ahantu hose yabaye azwiho gukoresha twita cyane gusabanaho biragoranye kubona umuyobozi udasabana cyane ko burya kuyobora bisaba navuga ngo bisaba igipindi bisaba kuvuga ibyo kandi kuvuga yarabishoboye haba mu ijwi riranguruye agakunda kuri twitter rwose nkeka ko ari mu ba mbere mu gihugu bakundaga gutwitinga yaba ari byo agiye gukora yaba se ari ibyakozwe n'umukuru w'igihugu aba bayobozi bahagaritswe nyuma y'igihe gito hari n'abandi bakuye ku mirimo yabo mu buryo nk'ubu uheruka ni uwari minisitiri w'umutekano jenerali patrick nyamvumba nawe wakuweho bivuga ko agiye gukorwaho iperereza ni ihagarikwa kandi rije rikurikira ubwegure bwakunze kubaho muri uyu mwaka cyane mu myanya yo hejuru muri uyu mwaka humvikanye ubwegure bw'abaminisitiri batatu muri guverinoma mu gihe cy'iminsi irindwi gusa ni minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera evode uwizeyimana na dr munyakazi isaac wahoze muri minisiteri y'uburezi gatabazi wahagaritswe ku mwanya wo kuba guverineri w'intara y'amajyaruguru yagiye kuri uyu mwanya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa munani nyuma y'imyaka cumi n'ine ari umudepite naho gasana we yagiye kuyobora intara y'amajyepfo muri bibiri na cumi n'umunani nyuma y'imyaka icyenda yari amaze ari umuyobozi mukuru wa polisi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwese turi kumwe ganira iwanyu mu ntara aha niho kirangiriye turashimiye mwese mwaduteze amatwi ariko cyane cyane dushimiye na makibire yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro umunsi mwiza mwese